iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kandi kuri facebook no kuri youtube kuri radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye jeffrey mutagomwa ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga ni buri munsi saa kumi nk'uko mumaze kubyumva nkaba nongeye rero kubaha ikaze mu cy'uyu munsi tugendeye ku mibare itangwa na banki y'isi ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda bubarirwa mirongo itatu n'icyenda ku ijana by'umusaruro mbumbe igihugu gifite abaturage babarirwa kuri mirongo inani ku ijana abatuye igihugu bakora akazi gafitanye isano nabwo bwinjiza kandi mirongo itandatu na gatatu ku ijana by'amadovize yinjira mu gihugu bukanabyara ibiribwa bikenewe mu gihugu ku rugero rwa mirongo cyenda ku ijana ibyo bivuze ko ubuhinzi n'ubworozi ari inkingi ikomeye igihugu gishingiyeho gusa ubutaka buto n'ubwiyongere bw'abaturage hamwe n'izindi ngorane nko kubona amasoko atanga ibiciro bishimishije ku myaka cyangwa se ngandurarugo cyangwa ngengabukungu bituma gukora ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda bisaba ingamba zihamye hamwe n'izindi ngufu leta y'u rwanda imaze igihe ishyiraho ingamba nshya zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi muri zo hakaba harimo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu by'ubuhinzi harimo n'irigendanye n'itumanaho kuri iki gicamunsi turarebera hamwe uruhare ikoranabuhanga mu itumanaho rifite mu iterambere ry'umuhinzi by'umwihariko wo mu cyaro n'icyo umuhinzi yakora ngo arusheho kuribyaza umusaruro umutumirwa wacu w'uyu munsi ni umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi y'u rwanda bwana musabyimana jean claude bwana musabyimana ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze
ye ndeka mbanze mbashimire rwose kuba mwabonye akanya ko kuza hano ku ijwi rya amerika kugira ngo mutujyane mutubwire ibyerekeye ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda n'ingamba igihugu gifite mu kubuteza imbere ye noneho murakoze bwana mutagoma twiteguye ko kubakira tubaganira ye reka noneho duhere ku ngamba rusange igihugu cy'u rwanda gifite ndabizi ko ari ikintu cyagutse cyane ku buryo kubivugaho mu mwanya mutoya wenda bishobora kugorana ariko reka duse n'ababihina noneho tubaha akanya mutubwire muri rusange ingamba u rwanda rufite mu guteza imbere ubuhinzi mbere y'uko tujya by'umwihariko kuri ziriya twari tuvuze haruguru
murakoze bwana mutagoma kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire n'abatwumva ku ngamba dufite zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda cyane cyane ndetse tukanibanda ku byerekeranye n'ikoranabuhanga ku kibazo mumbajije cyo gusobanura ibyerekeranye n'ingamba rusange dufite nk'uko mubizi igihugu cyacu gifite gahunda yo kuba igihugu gifite ubukungu buciriritse mu mwaka byibura bibiri na mirongo itatu na gatanu ni ukuvuga ngo n'ubuhinzi ntabwo bwasigaye inyuma natwe mu buhinzi eh, dufite icyerekezo eh, tugenderamo ubu tukaba dufite eh, ingamba z'imyaka itanu zo guteza imbere ubuhinzi eh, n'ubworozi ibyo twita psda fo cyangwa se eh, ni gahunda yo kuvugurura eh, ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu Eh, iyo ikaba ari gahunda eh, ikozwe ku nshuro ya kane iyi rero iyi gahunda ikaba ishingiye ku nkingi eh, enye inkingi ya mbere ni inkingi ishingiye ku kuvugurura ubushakashatsi ndetse n'iyamamazabuhinzi aho eh, twumva eh, dush- dushyira imbaraga mu guhanga udushya mu buhinzi n'ubworozi gushaka imbuto nziza ndetse n'amatungo meza Ah, imishinga yose ijyanye nabyo ikaba ah, ikorwa ah, mu- ku bufatanye bwa leta ndetse n'abikorera ndetse n'abashakashatsi n'abandi bantu dufite muri sekita y'ubuhinzi inkingi ya kabiri ah, ijyanye no kongera umusaruro eh, bijyanye no guhangana n'ihindagukira ry'ibihe ahangaha nk'uko mubizi ah, harimo ibikorwa bijyanye no kurwanya isuri harimo ibikorwa ah, bijyanye no gushaka imbuto nziza ndetse n'ibyororo byiza eh, bishobora kwihanganira imihindagurikire y'ikirere ah, ndetse n'ibindi byose ah, bijyanye nabyo dufite inkingi nanone ya gatatu ijyanye no gushaka amasoko meza ndetse no kongerera agaciro umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi aho bi- bijyanye no no gushaka ibintu byose bikenewe kugira ngo haba ibikorwa byo gusarura ibikorwa byo gufata neza umusaruro uh, kongerera agaciro uh, kuwugeza ku isoko uh, ndetse no ku- ku- no- no gushaka ubuhanga bugezweho butuma ibyo bintu bikorwa neza uh, bikorwa kandi bigakorwa neza Ah, tukagira ah, n'inkingi eh, ya kane Ah, ni inki- ibyo byose twavuze ah, bibanza byaba ubushakashatsi byaba amasoko ah, byaba guhangana n'imi- n'imihindagukire y'ikirere n'ibindi ntabwo bishobora gukora tudafite inzego zubatse neza kandi zikomeye niyo mpamvu ah, inkingi ya kane i- igamije kunoza imikorere ndetse n'imikoranire y'inzego ah, zigamije guteza imbere ah, ubuhinzi n'ubworozi ibyo bikaba bijyanye na- n'ibyerekeranye n'amategeko amabwiriza ubuhuzabikorwa ah, ndetse eh, n'imikorere eh, inoze hagati ya- y'inzego za leta ndetse n'inzego z'abikorera n'abandi bose bafite ah, uruhare ah, mu buhinzi ah, n'ubworozi muri make eh, ni imiro- iyo- niyo mirongo migari dufite mu guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda Ah, iyo iyo gahunda ikaba igera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ye muri izo nkingi enye eh, umaze kumbwira i- by'umwihariko ikoranabuhanga rigezweho mu itumanaho rifite ruhare ki mu ishyirwa mu bikorwa eh, ry'izo nkingi uko ari enye
Ah, murakoze Ah, iz- izo nkingi zose navuze ah, ubundi kugira ngo zishyirwe mu bikorwa zikorwe neza buri gihe dukeneye ikoranabuhanga kubera ko nk'uko mubizi ah, ubu ngubu aho isi igeze ni uko ah, ikoranabuhanga ah, ri- ririfashishwa kugira ngo wongere agaciro umurimo ukora wongere agaciro i- ibyo washoye ndetse n'akazi ukora karushaho kukorohera niyo mpamvu n'izo nkingi zose ah, uko ari enye ikoranabuhanga rigezweho turaryifashisha kugira ngo tugere ah, ku ntego ah, tuba twiyemeje
Eh, reka noneho duse n'aba- n'abinjira nyirizina mu ryo mukoresha kuko buriya umuhinzi eh, hari n'abashobora ku- kunseka bumvise mvuga ikoranabuhanga mu itumanaho ku muntu wibereye mu cyaro umuntu w'umuhinzi mworozi uri mu cyaro yu- mu rwanda by'umwihariko yumva ate ikoranabuhanga mu buhinzi
Ah, murakoze Ah, by'umwihariko ah, biranyorohera kubisobanura kubera ko turi mu rwanda Mm.
Ah, mu gihugu ubona ikoranabuhanga rimaze gutera imbere cyane ndetse ryifashishwa mu buzima bwa buri munsi ah, bw'umunyarwanda Ah, aha nk'uko mubinsabye mbaye wenda ngerageje kuba specific cyangwa se ah, kurasa ku ntego Mm.
ni uko ah, dufite by'umwihariko ah, gahunda cyangwa se politiki yihariye yo kwinjiza ikoranabuhanga mu mirimo y'ubuhinzi n'ubworozi aho ikoranabuhanga ridufasha ah, haba mu micungire ya gahunda ndetse no mu gucunga imishinga inyuranye yose eh, n'ibikorwa bigezwa ah, ku bahinzi eh, n'aborozi aha ubwo nk'uko mubibajije ndabahaye urugero rw'ikoranabuhanga ah, twifashisha uyu munsi Ah, uhereye ah, nko kumenya ibiciro ku masoko tugira ikoranabuhanga ah, du- du- dufite mu twibasha mu buhinzi twita isoko isoko ni ukuvuga ah, na- dufite u- uburyo ah, imyaka cyangwa se ibiciro biri ku masoko y'ibikoresho ndetse n'ibi- n'ibiva mu buhinzi n'ubworozi hirya no hino mu gihugu bishobora kugera kuri buri munyarwanda buri munsi hifashishijwe ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo hari porogaramu dufite iba muri mudasobwa hano iwacu ikaba no mu matelefone ya bamwe mu bakozi dufite hirya no hino ku buryo ibiko- ibi- ibiciro ku masoko hirya no hino mu gihugu byinjizwa mu by'ikoranabuhanga byagera hano uh, tukabireba tukabi- tukabihuza uh, tukabikorera ubusesenguzi noneho uh, tukaba dushobora kubigeza ku muntu aho yaba ari hose ku isi twifashishije ikoranabuhanga ibyo bikaba bifasha uh, abahinzi ndetse n'aborozi uh, kumenya uburyo ibiciro bihagaze ku masoko hirya no hino mu gihugu kugira ngo bamenye uburyo bagurisha bamenye eh, uburyo igihe basarurira bakurikije uko ibiciro bimeze kugira ngo bada- badahomba cyangwa se bagamije kugira ngo ah, babone inyungu binafasha ndetse n'abandi bantu bakora mu buhinzi abacuruzi n'abandi kugira ngo bamenye aho ah, ibyo bakeneye biva mu buhinzi n'ubworozi biri bishobore kugera ku babyifuza urugero rwa kabiri naguha ni uko ah, kugira ngo ubuhinzi ah, bushoboke mu gutegura igihembwe by'ihinga ah, abahinzi bo mu rwanda ah, ba- ba- bagezwaho imbuto ndetse n'ifumbire ah, mu buryo bunganiwe na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa se eh, na leta ibyo rero kugira ngo bikorwe ah, twifashisha ikoranabuhanga ah, twita ah, smart nkunganire ni ukuvuga ni ikoranabuhanga ryifashishwa mu gucunga inyongeramusaruro zikoreshwa ah, mu buhinzi aho abahinzi mu gutegura igihembwe cy'ihinga biyandikisha bagashyira muri sisiteme imyirondoro yabo bagashyiramo ubutaka ah, bazahinga uko bungana Ah, biroroshye kuko ubutaka mu rwanda hafi ya bwose buranditse bashyiramo ah, nimero y'ibyangombwa by'irangamuntu bya- bya- indangamuntu yabo icyangombwa cy'ubutaka bafite ubuso bafite bugahita ah, bu- bugaragara noneho bakatubwira icyo bifuza guhinga noneho ingano y'ifumbire ah, ndetse n'imbuto zikenewe ah, bakabibona ni ukuvuga ngo iyo porogaramu ibafasha kumenya neza ingano y'imbuto n'ifumbire bakeneye noneho sisitemu ikanakomeza ku buryo noneho ashobora guhita akoreraho ah, ashobora kwishyura noneho akabona inyongeramusaruro kandi bikaba bishobora kudufasha ah, kumenya ko koko ah, inyongeramusaruro zatanzwe zakoreshejwe uburyo zikoreshwa aho zikoreshwa n'abazikoresha hirya no hino mu gihugu aya makuru ashobora no kwifashishwa ah, n'ibigo bifasha ah, abahinzi kubona inguzanyo zikenewe mu, mu, mu gutangira ibihembwe by'ihinga ndetse n'ubundi bufasha ah, abahinzi baba bakeneye hirya no hino mu gihugu urundi rugero rwa gatatu natanga ni uko ah, dufite imirongo yifashishije ikoranabuhanga abaturage hirya no hino mu gihugu bashobora kubarizaho ibibazo cyangwa se kubonaho amakuru akenewe haba mu buhinzi ah, ndetse no mu bworozi aho tugira umurongo mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi ni umurongo umuhinzi cyangwa se umworozi cyangwa undi muntu wese ah, ukora ubuhinzi n'ubworozi ashobora guhamagaraho akabona amakuru akabaza cyangwa se akohereza sms tukamusubiza Ah, tugira nanone um, icyo navuga ni web web cyangwa se ni, ni imbuga ni urubuga ru- rugi- rw'ikoranabuhanga ah, ruriho amakuru cyangwa se um, inyigisho zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi twita noza ubuhinzi iryo iyo- urwo ni urubuga ushobora kujyaho ushobora kubona videwo ushobora kubona inyandiko ushobora kubona amakuru yagufasha igihe ufite gahunda yo gukora umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi umenye uburyo uhinga cyangwa se uburyo worora uhinga uta urutoki ese uhinga uta ibigori ese worora ute inkoko worora ute inkwavu eh, n'ibindi ndetse eh, izo mbuga tunazifite ku rubuga rwa kuri social media dufashe nka nka urugero ni nka nka facebook yacu irakora Ah, tugira urubuga rwa whatsapp izo papu yacu zacu zirakora tugira twita twita yacu irakora nayo ibonekaho amakuru menshi ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi udushotu vidiyo dutoya ah, tukagira ndetse n'izindi mbuga aba- abantu bakenera gukoresha ah, kugira ngo ba- ba- babone amakuru dufite indi application nayo dukoresha ah, mu ubu twatangiye ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi aho amatungo yishingirwa kugira ariko mubyeyi bikorwe dufite application yitwa tekana ni muri gahunda eh, y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi twita ah, tekana muhinzi mworozi aho kugira ngo ibyo bishoboke ni uko nk'amatungo yose agomba kujya mu bw- mu bwishingizi abanza kwinjizwa mu ikoranabuhanga iryo koranabuhanga rigatuma dushobora gukurikirana imibereho ah, y'iryo tungo ah, ryishingiwe ndetse ryagira n'ikibazo tukaba dushobora ah, kubona ku buryo bworoshye eh, amakuru yaryo ibyo bikaba bidufasha ah, guha icyizere abo dukorana eh, cyane cyane amasosiyete y'ubwishingizi ariko bikanatuma ubwo bwishingizi bunatuma ah, n'abahi- aba- aba- aborozi ndetse n'abahinzi bafite ubwo bwishingizi ibigo bitanga ah, imari cyangwa se ibigo bibaguriza ah, bishobora kubizera kubera ko ah, iyo ubwishingizi bukora kandi bugakora neza ah, ukuguriza aba yizeye ko ah, nta gihombo ah, yahura nacyo Ah, dufite ikoranabuhanga ah, rindi twita ah, ni arisi cyangwa se Agricu- agricultural land information system ni ni ikoranabuhanga ah, rifasha cyane cyane eh, abantu bifuza gushora imari ah, ku butaka bw'ubuhinzi cyangwa se bw'ubworozi aho ritanga amakuru ahari ubuhinzi bushobora ahari ubutaka bushobora gukorerwaho ah, ubuhinzi n'ubworozi Ah, mbere twabanje kwinjizamo ubutaka ah, bwa leta bushobora gukorerwaho ishoramari ah, ry'ubuhinzi cyangwa se ry'ubworozi ariko ubu ngubu turimo kongeramo ah, n'ubutaka ah, bw'aba- bw'abandi bantu oh, babufite ku giti cyabo ariko bushobora gukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo niba hari umuntu wifuza ah, gushora imari ah, mu mu buhinzi cyangwa se mu bworozi mu bu- ku butaka amenya aho ubu- ubutaka ah, yashoramo ah, iyo mari eh, buherereye Ah, iri koranabuhanga rindi nabaho ah, ah, urugero Ah, muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi dutanga ibyangombwa ku bantu bifuza gukora bizinesi cyane cyane serivisi z'abantu bohereza ibi- ibikore- ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu mahanga dufite rero ibyo bi- kugira ngo bikorwe haba application cyangwa se gusaba ubusabe ah, bwa seritifika bikenerwa n'ibyangombwa bikenerwa ntabwo umuntu yirirwa ah, akubita amaguru ngo aze kuri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ahubwo ah, bikorwa byifashishije ikoranabuhanga rikaba rihujwe ah, n'ikoranabuhanga ndetse eh, ryaba iricunga imipaka ryaba iry'imisoro n'amahoro mu gihugu ah, ku buryo ibyo amakuru yose akenewe dushobora kuyahana umuntu atiriwe ah, afa- akubita- ah, afata urugendo ngo ajye kureba izo serivisi zose Ah, uretse n'ibyo nye tugira ah, abikorera tugira imiryango itegamiye kuri leta ah, tugira ah, NGOs ndetse na- nu- n'utu- n'inzego z'ibanze abo dukorana mu cyo twita MIS cyangwa se na- navuga ko ari ikoranabuhanga rikomatanyije ritanga amakuru y'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi hirya no hino mu gihugu ni ukuvuga niba urugero niba ari igihembwe cy'ihinga kugira ngo tumenye ko mu karere kanaka bahinze ibigori kuri hegitari izi n'izi ibyo bijya mu ikoranabuhanga ku buryo kubibona biroroshye ntabwo ari ngombwa ko uh, umukozi w'akarere yandika raporo ngo ayi- ngo ayi- ngo ayi- ngo ayizane hano i kigali yongere asubireyo aze oya abikorera aho ari mu- mu- mu murenge cyangwa mu kagari noneho bikazamuka mu ikoranabuhanga bikagera ku karere bakabyemeza bamara kubyemeza ako kanya ah, natwe tukabibona ko byakozwe ibyo bikajyana n'ibindi bikorwa byose dukora mu buhinzi n'ubworozi ah, ku buryo bi- bidasaba kujyayo kandi iyo tugira ibyo twihariye nka minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi eh, hari n'ibindi bis- biri rusange navuga bi- bidufasha ah, kuko mu rwanda nk'uko mubizi ikoranabuhanga ah, rimaze gutera imbere dukoresha cyane telefone mu rwanda murabizi ko abanyarwanda benshi batunze telefone ku buryo haba gutanga amakuru biroroshye ukanyuza kuri telefone rero biba biroroshye ukanyuza ku mbuga nkoranyambaga eh, zi- zi- zinyuranye Ah, hari n'ikoranabuhanga duhuriyeho ah, na- ni- n'imiryango dukorana nka fao aho ah, tu- dufite tumaze gukora ah, urubuga rutanga amakuru cyangwa se rugira inama umuhinzi n'umworozi aho yaba ari hose haba mu byerekeranye n'imihindagurikire y'igihe kumenya niba eh, uko igihe ikirere cyifashe imvura iragwa cyangwa se izuba rirava kumenya sezo uko izagenda kumenya amatariki nyayo yo guhingira Ah, ibi dutanga amakuru nanone ku byerekeranye no no kugaburira ama- amatungo rugatanga amakuru ku byerekeranye n'amasoko n'aho aherereye ndetse turimo kongeramo no gutanga amakuru ah, ku ku byorezo bimwe na bimwe bifata ah, imyaka nka nkongwa ah, idasanzwe ndetse n'ibindi uru ni urugero dutanze ariko uko bigaragara ni uko ah, mu buhinzi ndetse no mu bworozi mu rwanda ah, twifashisha cyane ikoranabuhanga ah, kandi niko ah, dukomeza no kuriteza imbere ku buryo ah, abahinzi n'aborozi ah, mu rwanda batasigara inyuma mu kubona amakuru cyangwa se mu gukoresha iryo koranabuhanga radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa wacu ni umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi y'u rwanda bwana musabyimana jean claude turaganira ku ruhare rw'ikoranabuhanga eh, n'itumanaho mu iterambere ry'ubuhinzi mu rwanda bwana musabyimana mumaze kumbwira ibintu byinshi kandi eh, numva biteye nk'amatsiko ariko ndibaza numva numva hafi ya byose bisa nkaho bikenera umuntu uri ku rugero runaka rwo gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo abigiremo uruhare mbega nka buriya nk'umuhinzi tuvuge wibereye hariya za mushubi za kaduha mpavuze kubera ko matanzeho urugero kubera ko ariho hantu nagiye nkabona bingoye kugerayo kandi wenda nta nta miyoboro ya interinete ihari yibona muri muri izo ngamba ashobora kwibonamo
Yeah, um, murakoze mutagoma Ah, ikoranabuhanga dukoresha navuga ko riri flexible kuba flexible ni ukuvuga ngo ah, ri- ri- ryoroshya ubuzima kandi riroroshye kugeraho kuko ah, wenda ubwo wa- wenda i- i- hari imibare um, wabaza mu rwanda umunyarwanda mukuru navuga mukuru guhera ku myaka cumi n'umunani gusubiza hejuru udafite telefone muri iki gihe ni mbarwa sinzi niba ibyo tubyumvikanaho ni mbarwa ku buryo haba aho muri mushu uri kuvuga kaduha n'ahandi kure ye mu cyaro gishoboka mu rwanda ahantu utabona telefone ni mbarwa udafite telefone atunze byibura radiyo ubu- uwisumbuyeho ndetse na televiziyo henshi mu rwanda ubu ngubu ntabwo bikiri iki- ikintu gitungwa n'umuntu kubera ko ari digisi ahubwo bisa nkaho bigenda biba uburenganzira bw'umunyarwanda izo basic basic needs cyangwa se ibyo byangombwa ah, By'ibanze.
fatizo Mm.
Ah, yeah, ku bu- ku buryo usanga rwose ah, ikoranabuhanga niryo ridufasha ku buryo ah, ufite telefone uko yaba imeze kose ah, nko mu kwiyandikisha muri- mu kubona ifumbire kubona imbuto n'ibindi telefone iyo ari yo yose si ngombwa ko ibira simati kugira ngo ibikore Sima- telefone iyo ari yo yose ah, umuntu iryo koranabuhanga eh, arigeraho sms eh, kubona amakuru amakuru matoya ariya aciriritse cyangwa matoya ya nyuma umuntu wese utunze telefone ashobora kuyibona kandi uretse n'ibyo ah, abanyarwanda batumva radiyo ni mbarwa ayo makuru ari kugira ngo agereho ni ukuvuga ngo ni imiyoboro myinshi dukoresha ariko yuzuzanya kugira ngo tugere eh, ku banyarwanda benshi eh, bashoboka ariko iyo miyoboro yose icyo ihuriyeho ni iki ni uko yose yifashisha ah, ikoranabuhanga ku buryo ah, abanyarwanda benshi abahinzi aborozi hirya no hino ah, barabikoresha ah, kandi ubwo wenda baza no ku- bajya no gutanga ibitekerezo baraza kubitubwira abenshi bibageraho
ye mu- mwarimu bawe nk'ababikomozaho eh, bwana musabyimana iki kiganiro nubwo tugihuriyemo ntabwo ari icyacu twenyine abo bahinzi aho bari hirya no hino kimwe n'abandi bashaka kugira icyo bavuga muri iki kiganiro tubaha umwanya baba bafite ibitekerezo bakabisangira na bagenzi babo baba bafite ibibazo bakabibaza none ndagira ngo munyemerere tujye ku mirongo ya telefone tubanze twakire abaduteze amatwi Um, hari abashobora guhamagara bari mu burundi cyangwa hirya no hino ku isi kubera ko ijwi rya amerika rigera hose turaza kugerageza kureba uburyo twahuza ibyo babaza n'insanganyamatsiko turimo gu- kuvugaho muri aka kanya nabo kandi tubasaba kwibanda kuri iyi nsanganyamatsiko kugira ngo batajya hanze yayo duhere kuri bwana Ndi- ndiju ikaze ku kiganiro isanga hano ku ijwi ry'amerika Ah, bwana reka noneho tujye kuri hakizimana jean
yego Eh, Hakizi- murakoze murakoze murakoze kunyakira eh, uragana he hakizimana
ndi mu nkambi ya mahama umurundi Eh, ni ihembwe cya kirehe ni ikibazo ni igitekerezo
eee nanjye icyo iki kiganiro mwagiye kungezaho Mm, numvi- numvise gishimikiye no ku no ku bintu by'ibiciro by'ibiribwa nyine kubera ari ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi
yego kumva n'ibi- n'ibiciro by'ibiribwa byose nyine ubwo byose bikubiyemo iyo hageze iyo hagiyemo ibihumbi by'ubuhinzi n'ibiciro by'ibiribwa byose birafadukaniyemo byose Eh, irasa ku ntego
Eh, nka twebwe turi mu nkambi ya mahama badufashije amafaranga kandi aya mafaranga baduha turabura n'icyo duhaha kubera ibi- ibiciro by'ibiribwa bya- baduze ubwo rero icyongeyeho nacyo kandi nabashimira cyane kuba munyakiriye kandi mukampamaga mukaba ari mwe namwe mumpamagaye nishimiye kuzohora mvugana namwe ye urakoze cyane hakizimana ugaruka kuri icyo kibazo cyawe
Eh, mubikurikirane mutubwire amakuru nacyo nayo tuyumve yo ku giciro yo muri iki gihugu dusaba twatswe n'indaro nyine ye urakoze cyane ugire umunsi mwiza aho ngaho muri kirehe
Eh, namwe mu- namwe murakoze twakire na niyitanga fadel
namu namu Eh, ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika
mwakoze nitwa nitanga faziri nkaba mbanje kubashimira mu kiganiro cyanyu mwikaze mu mpande nkaba mperereye mu karere ka gasabo mu murenge wa kimeri ni umwe mu babitsi mu bantu bari gushinga koperative ariko imbogamizi ngira ngo mbaze mu bintu numvishije muvuga iyo mushobora kuba mwadufasha cyangwa mwatuberaho nk'ubuvugizi ni nk'ibintu biba bijyanye n'ubwa- n'ibyangombwa by'ubuzima gatozi bitewe n'uko usanga ibintu ku nkunze ku isoko mpuzamahanga nk'ibintu umuntu aba akora ko nk'ubundi gukora ibintu by'ubuhinzi by'ubuhinzi n'ubworozi nkaba nshaka kujya kubikorera mu karere ka gasabo ugasanga ibyo byose wajya kubireba nk'ibintu byo- by'ubuhinzi ugasanga ibintu kubona ibintu by'imiti imbuto bikaba ari ibintu biba bigize biba bizamutse bifite igice kirekire ku isoko
Mm.
wareba nko kugira ngo uzabone unoze nk'ubworozi uzabonera ubuvuzi nabyo byose ugasanga mu karere ikintu uri kwa bari kugusaba ugasanga ni ibintu bifite intera ndende ibyo rero byose nibyo nasabagamo ko mwadufasha nk'ubuvugizi n'ibyo bigo bidera inkunga kuba byose tukabasha kubisobanukirwa n'aho twagera hose bikadufasha kuzamuka nk'urubyiruko
Fadel, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo ha ijwi rya amerika
Mm.
ye umunsi mwiza mu kanya eh, turaza gusaba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi agusubize ukomeze ugire umunsi mwiza Eh, bwana musabyimana wabyumvise muri izo gahunda mwari mwatubwiye hari uburyo umuhinzi mworozi ashobora guciririkanya ku biciro akoresheje iryo koranabuhanga ku buryo ah, atahendwa kuko ibintu byo guciririkanya ngira ngo ni bisa nk'aho byabaye umuco hari uburyo ashobora ku- guciririkanya ibiciro aka- agashyiraho igiciro yifuza cyangwa se bamu- bamuguriye ku giciro adashaka akaba yavuga ati nimwongereho
Ah, murakoze ku kibazo mubajije Ah, ibiciro eh, dutanga ibiciro twerekana ibiciro by'amasoko ah, bihingwa Ah, noneho ah, umuhinzi ushaka kugurisha bituma ahitamo agira amahitamo ah, akabona uko acirikanya ahubwo n'umuntu uje kumugurira cyangwa se akaba yafashe icyemezo cyo kujya ku isoko iri n'iri bitewe n'uko abona ko igiciro aho ngaho kimeze neza ni kimwe no kugura kuko isoko buriya isoko rihuriraho ugurisha n'ugura n'ugura nawe bimuha choice bikamuha choice bigatuma ashobora guhitamo ah, aho agurira ndetse n'icyo ah, n'icyo agura Ah, bibaha ah, uburenganzira cyangwa se ubushobozi ah, bwo guciririkanya ah, n'ababagurira kimwe n'uko nagurisha nabo bibaha amakuru akenewe kugira ngo ah, bahitemo ah, aho baganisha ah, bizinesi bakora Ah, bigatuma amasoko ah, akomeza kugenda neza Ye, ngira ngo ibyo bifitanye isano n'ibyo Hakizimana Jean uri hariya muri Kirehe mu nkambi ya Mahama yara- yarabajije eh, wenda mushobora kuza kugira icyo mubivugaho ariko sinzi niba n'ikibazo cya itegeka Fadhili mwacyumvise neza kijyanye no kubona ibyangombwa by'ubuzima gatozi cyangwa se ibikenerwa mu gushinga amakoperative iryo koranabuhanga hari uburyo rifasha ryihutisha kubona ibyo bintu
Ah, ku byerekeranye na- n'ikibazo cya fazil kijyanye no gushinga koperative ah, ah, ahantu ho namugira inama icyo akora kuko ah, dufite mu rwanda ikigo ah, gi- gishinzwe iterambere ry'amakoperative twita ah, icyo kigo ariko nacyo icyo tuzi nuko kiri online nacyo gifite ikoranabuhanga ku buryo ah, agiye ku rubuga rwayo ah, ibisabwa yabibona ah, ku buryo ashobora kubegera ariko azi ah, ibikenewe Ah, uretse n'ibyo ah, mu mu rwanda hari abakozi bashinzwe amakoperative ah, baboneka mu mirenge yose y'igihugu ndetse no ku turere twose tw'igihugu ah, ku buryo ubufasha bwose yakenera ah, yabusanga aho ngaho icyo kigo gihereyeho kikaba cyamufasha by'umwihariko ah, iyo amakoperative ah, yo mu buhinzi n'ubworozi ah, iyi rekomandasiyo yakenera iwacu natwe twayimuha nta kibazo
ye naho se muri ziriya gahunda mwigeze kumbwira zaba isoko zaba nkunganire zaba eh, noza ubuhinzi iyo hari nk'ikintu gikenewe tuvuge eh, nk'urupapuro rukenewe cyangwa se icyangombwa gikenewe n'umuhinzi mu gukora ikintu runaka wenda eh, nko ku- gucuruza ifumbire ni urugero kuko nacyo ni igikorwa cyo mu buhinzi n'ubworozi cyangwa ku- kugira ikindi kintu gisaba uruhusa hari eh, uburyo izo mpusa zishobora gutangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga ntibisabe umuntu kuva aho ari kugira ngo aze i kigali cyangwa ahandi hantu kubona izo mpushya za ngombwa
Ah, murakoze Ah, ubundi muri rusange ah, uretse no muri minisiteri y'ubworozi gusa serivisi nyinshi mu rwanda ziri mu ikoranabuhanga haba serivisi zo kubona ibyangombwa serivisi zo kwishyurana ku buryo umuntu umunyarwanda ubundi asabwa kwideplasa iyo koko ari ikintu wenda tutarabonera ubushobozi bwo gushyira mu ikoranabuhanga cyangwa gisaba koko ko umuntu we ku giti cye ah, aboneka ariko icyiza cyabyo ni uko nabwo ah, biba kuri revo itarushya umuntu ngo umuntu abe yaturuka eh, nyamashe aze i kigali kubera urupapuro ubundi mu rwanda muri rusange ubundi mu- muri rusange ntabwo bibaho by'umwihariko noneho mu ikoranabuhanga dufite abashaka ibyangombwa byerekeranye no gu- gufu- gucuruza inyongeramusaruro n'ibindi dufite ikigo gishinzwe ubugenzuzi ndetse no gutanga ibyangombwa byabyo kiri online eh, ni ikoranabuhanga ryitwa iraris iraris ni ni ni ni ikoranabuhanga ryifashishwa mu kwaka ibyangombwa ah, bigamije ah, kubona eh, ibisabwa kugira ngo ufungure ah, ujye mu bantu bacuruza inyongeramusaruro hirya no hino mu gihugu ndetse n'abifuza kubona ibyangombwa ah, bye- byerekeranye n'ubuziranenge ah, bw'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo bashobore kubicuruza aho amasoko mu rwanda ah, cyangwa se mu mahanga
ye ku murongo wa telefone dufite na fabrice fabrice ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze mwaramutse bwakeye ye urahagana he
ndi hano i muhanga mu ntara y'amajyepfo mu karere ka muhanga mu rwanda ye ni ikibazo n'igitekerezo
urebye ni ikibazo kandi kikaza kujyana n'inyunganizi mu by'ukuri mbanje kubashimira ko mubashije kumpa akanya nanjye ngo ngire icyo mbaza ku ijwi ry'amerika Hmm.
mu by'ukuri nagira ngo mbaze uwo minisitiri u- uhoraho mu by'ubuhinzi n'ubworozi icyo ashaka kumubaza hari dufite koperative twashinze ni umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi y'u rwanda
Eh, murakoze none iyo koperative twashinze twayise rubyiruko twigire twiteze imbere mu by'ukuri twashe- twashatse gukora ikijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ariko uyu munsi wa none dufite imbogamizi zo kutagira sapoti
gute tukibaza ese ikigo byibuze- nk'ikigo cy'imari hari nk- nka- nk'icyo kigo cy'ubuhinzi n'ubworozi hari ikigo cy'imari bafite gikorana n'abahinzi n'aborozi ku buryo umuntu yabasanga ku buryo bamwumva bakabagira ikibazo bakamufasha kugira ngo ubwo buhinzi bubashe kuzamurwa ikindi ikintu kitugora hari igihe dushobora gutangira kampani dutangije umushinga w'ibitekerezo ariko nta gishoro dufite ariko dufite tubona umushoro igishoro kizunguka vuba twagendeye ku mushinga uburyo tuba twarawize tukaba twabazaga ese byibuze ni iki bisaba kugira ngo tubashe kubona abaterankunga murakoze
Eh, urakoze fabrice ugira umunsi mwiza aho ngaho i muhanga
yego namwe murakoze ye bwana musabyimana fabrice muramwumvise
alo Eh, bwana musabyimana muranyumva Eh, ndabumva Eh, fabrice ikibazo cye muracyumvise
Eh, nacyumvise Mm.
Ah, aravuga ko ah, bashyizeho koperative ah, y'urubyiruko twigire twiteze imbere Ah, ni byiza Ah, koperative ubundi nk'uko tubizi ah, ihuza abantu bafite igitekerezo kimwe bafite icyo bagamije gukora bagashyira hamwe ubushobozi Ah, navuga ko ari nka ni nka kampani igizwe n'abantu bafite ibitekerezo n'ubushobozi bashyira hamwe kugira ngo bakore Eh, ku- kuba rero barayikoze akavuga ko badafite sapoti ndetse ah, akavuga ko oh, ese babona inkunga hehe n'ibindi Ah, mu rwanda hari uburyo bunyuranye muri rusange uretse n'ubuhinzi n'ubworozi gusa umuntu u- cyane cyane w'urubyiruko ufite igitekerezo nk'icyo ngicyo afashwamo Ah, icyo twamusaba ni uko icya mbere ni uko eh, yakwegera ah, ubuyobozi bw'ibanze kuko nabimubwiye hari abakozi bashinzwe iterambere ry'amakoperative muri buri murenge ndetse n'abashinzwe urubyiruko Ah, kuko mu rwanda tuzi ko ah, mu kigega cyitwa bdf ni business development fund kiboneka muri buri karere harimo inkunga yagenewe by'umwihariko gutera inkunga ah, amakoperative y'urubyiruko cyane cyane abashakira akenshi i- ni- ba- bakunda kugira ibibazo by'ingwate abishingira ku ngwate ah, kugira ngo imishinga bafite ishobore guterwa inkunga ah, n'ibigo by'imari ah, binyuranye inama rero namugira ni uko ah, ubwo bufasha buratangwa butangwa n'inzego za leta hirya no hino mu gihugu Ah, icyo namusaba ni uko ah, yegera ababishinzwe aho iwabo ah, mu murenge kuko nabonye ari uwo muri muhanga yakwegera umurenge we aho noneho akamugira inama y'inzira yanyuramo kugira ngo eh, abone eh, inkunga itangwa na leta hirya no hino ah, mu gihugu
ye murakoze cyane twizere ko yaba fabrice yaba n'abandi bafite ikibazo gisa nk'icye bumvise uko bashobora kubigenza kugira ngo barusheho eh, gusobanukirwa no gukomeza imishinga yabo mu buhinzi n'ubworozi reka noneho twakire kwizera kwizera ikaze mu kiganiro muri sanga
yego mwiriwe mwiriranwa amahoro
yego ndi ndi gahini ka- ndi gahini mu karere ka kayonza Eh, kayonza amakuru ki amakuru ni meza none ikibazo nari mfite Mm.
nk'umuntu wikorera ku giti cye eh, bamufasha iki bamufasha iki
insanganyamatsiko ariko du- turimo tureba ah, bwana kwizera ni uruhare rw'ikoranabuhanga ah, mu itumanaho rifite mu mu iterambere ry'ubuhinzi by'umwihariko mu cyaro Uri- sinzi niba urimo kubaza uti eh, ri- ri- rifashije iki mu cyaro cyangwa gerageza ku gusa n'usobanura neza ikibazo ubaza umutumirwa nyine muri koperative u- udafite koperative wikorera ku giti cye gutyo nyine ahubwo bamufasha iki
ukeneye ubuhe bufasha wowe kuko iyo umuntu agufasha ashingira ku cyo wifuza cyangwa ukeneye
nagira ngo nsobanukirwe neza uburyo ba- batangamo muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga mbese bakaduha nk'imibare bak- bakoresha cyangwa se nomero umuntu yabazaho
reka tubwire umutumirwa agufashe ndumva ikibazo cyawe gisa nk'aho gi- gikomeye bwana musabye imana kwizera hari icyo mwamumarira Aya, ah, murakoze Ah, ikoranabuhanga dufite ritanga inama nk'uko nabivuze ahamagaye ku murongo wa minagiri mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi ikibazo cyose yaba afite cyane n'ubuhinzi n'ubworozi yabona igisubizo ndetse cyangwa se akoherezaho sms yabona igisubizo niba umuturage ushaka gu- gu- guhinga hamwe na leta ah, yakwinjira muri smart nkunganire ah, kuri telefone ye ah, akanyenyeri magana arindwi mirongo irindwi na kane urwego Ah, icyo gihe ubwo bufasha arabubona bamubaza kwiyandikisha agashyiramo inama- irangamuntu ye akaba yatanga amakuru ku butaka ashaka guhinga ibyo ashaka guhinga noneho akaba yakwinjira muri ya sisiteme yunganiwe yo kubona inyongeramusaruro zikenewe ku bihingwa ku bihingwa by'ingenzi bihingwa mu rwanda ibyo rero birakora gusa nk'uko mwari mubwiye ni uko ubundi umuntu afashwa akurikije n'umushinga wo afite n'igitekerezo afite ndetse bitewe n'ubufasha ko yifuza noneho akaba yahabwa ubufasha bitewe n'ibyo nawe atekereza gukora
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga twakire na celestin
halo amakuru celestin amakuru ni meza reka maze nshimire umutumirwa n'amusuhuza natwe turi gurupe y'urubyiruko ubundi twatangiye dusura abarwayi kwa muganga dufasha n'abatishoboye noneho tugira igitekerezo cyo gushinga koperative tukinarushinga koperative rero tugira imbogamizi twagize igitekerezo cyo gufungura koperative y'ubuvumvu n'ibijyanye n'ubuki tugira ikibazo rero cyo twakororera inzozi zacu nayo mbaze umutumirwa umuntu ashaka kugira ngo asire leta muri bwa butaka bwa leta aho twakororera umuntu yaca hehe icyo kibazo ni kubaza umutumirwa
ye bwana Musabyimana tubanze tumwisegureho kubera ko ndumva ibibazo biza biraza bimwe na bimwe biri hanze y'insanganyamatsiko ariko nanone ari ibibazo numva umuntu atareka ngo bitambuke sinzi niba hari icyo mwabwira celestin bwana Musabyimana
ntagira icyo umubwira kuko ni na byiza ko babaza ibibazo bijyanye n'ubuhinzi ni niyo bizinesi yacu icyo dukora icyo dushinzwe ni ugukemura ibibazo by'abanyarwanda umuntu ufite koperative y'ubuvumvu akaba akeneye ubufasha icya mbere ni uko dufite abantu bashinzwe ubuvumvu mu kigo cy'ubuhinzi n'ubworozi rab ku buryo ubwo bufasha buratangwa ni ukuvuga ubujyanama bwa tekinike ndetse n'abagoronome hirya no hino mu gihugu bamufasha kumujya inama n'ibindi by'umwihariko rero ku byerekeranye no kubona ubutaka nk'uko nabimubwiye ubutaka bwa leta bushobora gukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi buri kuri webusayiti nk'uko nabivuze ku rubuga rwitwa alisi alisi bivuga ni agirikaca landi information sisitemu rukaba ruri winjiye ku rubuga rwa minagiri ni ukuvuga minagiri akadomo govu akadomo rwa ubona ahari alisi ujyaho dufiteho amashusho ndetse ushobora no gushakisha amakuru ugendeye ku karere umurenge n'ibindi cyangwa se ukagendera ku buso ukeneye cyangwa se ukagendera ku zindi kiriteri zirimo ukaba wabona ahari ubutaka bwa leta bushobora gukorerwaho ishoramari uretse n'ibyo ubwo atubajije atubwiye aho yifuza dushobora kureba hari amashyamba amwe n'amwe hari udushyamba twagiye dusigara ni ibisigara by'amashyamba kimeza biri hirya no hino bishobora gukorerwamo ubuvumvu ku buryo ayo makuru twayamuha hari udushyamba tugeze ku ijana na kamwe twabaruwe mu gihugu dushobora gukorerwamo iyo mirimo y'ubuvumvu cyane cyane ko butangiza ibidukikije ndetse hari n'amashyamba y'amaterano hirya no hino cyane cyane ya leta acungwa na minisiteri y'ibidukikije nayo aramutse afite uwo mushinga yakwegera inzego za minisiteri tukamuyobora tukamwereka uburyo uwo mushinga we wabona aho ukorera ndetse n'ubundi bufasha yakenera
mu kanya turaza kugaruka ku bifatika bimaze gutangwa n'izo gahunda mwari mumaze kudusobanurira n'icyo umuhinzi yakora kugira ngo arusheho kubyaza umusaruro izo gahunda ariko hari abantu benshi bagitelefona bashaka kugira icyo babaza reka ku murongo wa telefoni tubanze twakire jalong aya makuru jalong
amakuru ni meza ni ikibazo n'igitekerezo
mbere na mbere mbanze mbabwiraho ntiyemerereye kigali ndera aho bita ku mukuru ubu ngubu niho ndi kubwira utubazo mutumirwa ese ikoranabuhanga aravuze ngo rishobora kuba rigera ahantu hose ese wenda natwe wenda dutuye mu bice by'icyaro se cyangwa wenda cyangwa se haboneka ubuhinzi ko tubona abantu benshi badakunda kwitabira iryo koranabuhanga ngo babarizwa batwariza inyongeramusaruro se cyangwa babasha kujya muri iyo mishinga zimwe n'umuntu aza arimo kuvuga none babuzwa n'iki jalonga
ndakumva babuzwa n'iki
impamvu nanjye ntabwo mbibona se cyangwa wenda bashobora kuba batabasha kubikurikira neza cyangwa nta makuru ahagije baba babifiteho ese yaba afite ingamba ki ngo bakore ubukangurambaga mu maradiyo amwe n'amwe agiye atandukanye kuko tubona ibintu byo abantu cyangwa babona n'ayo matelefone ko abantu bamwe n'amwe usanga bayakoresha ari uguhamagara gusa abatitaye ngo babe bavuga ati wenda bajya nko ku mbuga nkoranyambaga cyangwa babashe no kwitabira gahunda nk'izo ngizo bamenye uburyo zikorwa ikindi kibazo namwibariza ese we yitegereza akareba yabona ko umusaruro wo mu gihe cyashize wenda reka dufate nk'imyaka wenda nka cumi n'itanu waba uhuriye n'umusaruro w'iki gihe ko tubona ko ibintu birimo kugenda bidogera ubuhinzi burimo kwanga byaba biterwa n'ihindagurika ry'ikirere cyangwa se wenda byaba biterwa n'uko igihe tugezemo cyo gukoresha tekinike abaturage bakaba batayikoresha ubu ngubu uragera ahantu hamwe na hamwe ugasanga abaturage bahinze ibishyimbo ibishyimbo byabaye umuhondo ukibaza uti umuturage wahinze ibyo bishyimbo azasarura iki ukareba ugasanga ibiciro ku isoko birahanitse cyane ku biribwa igitoki ugasanga akagura amafaranga magana abiri na mirongo itanu ibirayi birarenze akawunga umuceri yewe ibiribwa biriyongera isaha ku yindi umunota ku munota ukibaza barateganya iki kugira ngo bafashe abaturage babashe guhinga beza nk'uko mu gihe cya mbere uko ibintu byeraga murakoze cyane ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo biteka biteho urakoze cyane jean long ugira umunsi mwiza aho ngaho ku mukuyu indera
yego ndabumva kabisa
bwana musabye imana
murakoze jerome abajije ibibazo navuga ni kategori ebyiri icya mbere yatubwiye ati se ubwo bukangurambaga bw'ikoranabuhanga ubwo bukangurambaga kuki butagera kuri radiyo kuki budagera ku mbuga nkoranyambaga ariko ndakeka wenda ashobora kuba hari afunguye radiyo wenda twatangiye kubera ko imbuga zose zifashishwa mu ikoranabuhanga hano mu rwanda minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi n'ibigo dukorana tunyuzaho ubutumwa tunyuzaho ubutumwa turi ndetse turi muri mineri hano mu gihugu zifite ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi bihoraho binyura ku maradiyo hafi ya yose mu gihugu kandi buri gihe byibura rimwe ku cyumweru kuri buri radiyo byibura ndavuga atirisi byibura rimwe kuri buri radiyo kuri buri radiyo ikorera hano mu gihugu ndetse turi no muri minisiteri nkeya zifite n'ibiganiro bihita kuri televiziyo nabyo ni ibintu bikomeye dukora imbuga nkoranyambaga zo sinzi wenda niba wenda bakumbwira niba hari urwo twibagiwe tukaba twarushyiraho ariko ubundi imbuga nkoranyambaga zose zifashishwa minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi irazikoresha kugira ngo iteze imbere itange amakuru yose ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi hari ibindi yabajije buri gihe tugiranoza ubuhinzi tera intambwe muhinzi nyura kuri televiziyo n'ibiganiro bihoraho n'ibindi biganiro bitunganya bihita buri gihe ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo hano hirya no hino mu gihugu ikindi kibazo yagiye abaza yabajije ikibazo cyerekeranye n'ibiciro ku isoko atese ko muvuga ko ubuhinzi butera imbere ariko ibiciro bikiyongera buriya rero ibiciro ku masoko navuga ko bigengwa n'ibintu byinshi bigengwa n'ibintu byinshi mu isi ikora kandi igenda itera imbere ibintu byose bigenda bizamuka uko imodoka yaguraga muri mirongo inani imodoka nk'iyo ugiye kugura uyu munsi ntabwo ariyo mafaranga utanga kubera iki kuko ari ikoranabuhanga ryifashishwa ari ibikenerwa ari ibindi bintu byose birazamuka ku byerekeranye n'ibiciro byo na sezo cyangwa se igihe mu gihe cy'umwero ibiciro biba hasi abantu bamaze guhinga imyaka irimo gukura itaragera ku isoko ibiciro bikazamuka ibyo ni ibintu duhora tubona hari hari imihindagurikire iterwa n'aho igihembwe cy'ihinga kigeze nk'ubu ngubu muri iyi minsi murabona turi mu gihe cy'umuhindo imvura irimo kugwa ari nyinshi imyaka iri mu murima ku buryo ku mafi izamuka ho gatoya ni ibintu dusanzwe tubona hirya no hino mu gihugu nubwo ubuhinzi bwatera imbere ntabwo bivuga ngo ibiciro byazo bikunze kubera kubera uburyo amasoko ateye ngo biguma ari bimwe cyane cyane ko hari ibintu bitabikika bika igihe kirekire henshi niba urahagera ku buryo bigorana imboga ni uko imbuto n'ibindi biterwa n'uko umwe rumeze ikindi kibitera ni uburyo akarere turimo kaba kameze kuko ibihingwa tugurana cyangwa se turi ku isoko ryaguye turi muri east africa ibintu byeze byeze dar es salaam bihari ari byinshi bigira influence ku giciro kiri i kigali kuko ibyeze mu rwanda iyo ari byinshi cyangwa se ari bike bigira influence ku biciro birigoma cyangwa se biri n'ahandi ibyo rero ni ibintu bisanzwe ku buryo iyo hari igihingwa cyangwa se igicuruzwa kiri gike ku isoko ryo mu karere no mu rwanda birahagera ntabwo turi mu karwa bitugeraho ku buryo iyo influence turayigira iyo n'ibihe rero byahindutse n'ibizuba ryavuye mu gace duherereyemo ni ngombwa ko imyaka yagomba kwera icyo gihe izamuka ibyo namusobanurira ko ari byo cyane cyane bituma haba imihindagurikire y'ibiciro ku buryo kuba ibiciro byazamukaho ntabwo bivuga ko ubuhinzi cyangwa se ubworozi butarimo gutera imbere mu gihugu icyo ari cyo cyose ahubwo hari impamvu nyinshi zinyuranye zishobora gutuma ibiciro ku isoko bizamuka cyangwa se bikabanuka ku byerekeranye n'imibare yabazaga avuga ati se ko mu rwanda twateye imbere ati se bimeze bite ndagira ngo mubwire ko hagati navuga y'umwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi kugeza ubu nk'ibinyabiziga ku byo twezaga mu myaka yashize ni ibinyabisogwe nabyo ni uko kuva muri za bibiri na karindwi kugeza ubu tumaze kwiyongeraho mu cyenda mirongo icyenda na gatandatu ku ijana ndetse ugiye mu binyabijumba naho tumaze byariyongereye cyane ku buryo ubu umusaruro tubona wiyongereyeho ibirenga mirongo itatu na rimwe ku ijana ni kimwe n'ibikoresho n'ibikomoka ku twavuga ku nko ikawa icyayi byariyongereye nk'ikawa twezaga muri bibiri na cumi na rimwe twabonaga toni cumi na bitandatu na mirongo irindwi n'ebyiri ariko muri bibiri na cumi na karindwi twashyize kuri toni ibihumbi makumyabiri na bibiri na magana atatu mirongo itandatu murumva ko ubuhinzi mu by'ukuri kuvuga ngo ntibyazamutse iyo mibare ntabwo byaba bishingiye ku mibare n'icyayi ni uko nguko ndetse n'ibikomoka ku matungo byagiye byiyongera cyane urebye amata amata yongereyeho igipimo kirenga hagati ya bibiri na cumi na bibiri na cumi n'umunani yongereyeho inshuro zirenga ijana na cumi n'icyenda ku ijana mu rwanda inyama ziyongereyeho inshuro zirenga ijana na makumyabiri n'icyenda ku ijana amafi yongereyeho inshuro zirenga ijana na cumi ku ijana amagi yongereyeho igipimo kirenga mirongo itanu na gatatu ku ijana ubuki bwariyongereye cyane kuri mirongo irindwi n'umunani ku ijana hagati ya bibiri na cumi na cumi n'umunani ndetse n'ibikomoka ku mpu ndetse impu nazo zariyongereye ni ukuvuga ngo ndetse n'ubuso duhinga ubuso twahingagaho ibihingwa bwariyongereye ndetse n'ubuso buboneka kuri navuga umusaruro uboneka kuri hegitari icyo twita productivity cyangwa se uburumbuke nabwo bwariyongereye uretse ko n'abaturage nabo ariko bariyongereye ibyo byose rero iyo ubihuje usanga biduha ishusho y'uko ubuhinzi buhagaze uyu munsi amakuru nifuza kumuha namuhaye ku kibazo cya mbere ni uko ku byerekeranye n'amakuru ku byerekeranye na radiyo ni uko ku wa kabiri tugira ikiganiro kuva hagati ya saa moya na saa mbiri za nimugoroba nako saa mbiri na saa moya na saa mbiri za mu gitondo no ku wa kane tugira ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi hagati ya saa mbiri na saa tatu za nimugoroba ni ukuvuga ku wa kabiri mu gitondo no ku wa kane nimugoroba hagati ya saa mbiri na saa tatu ashobora gukurikira ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi namubwiraga ko ku simati rero ni akanyenyeri magana arindwi mirongo irindwi na kane urwego yagasubiza hari ibyo yinjizamo yamara kubyinjizamo bakamuha amakuru akenewe ndetse hari n'ibindi biganiro tujya tugira kuri televiziyo icyitwa tera intambwe muhinzi ndetse n'amaradiyo hari amaradiyo ubundi tugira ashamikiye kuri kuri radiyo y'igihugu ayo twita radiyo z'abaturage huye nyagatare musanze rusizi na rubavu bagira ibiganiro byinshi by'ubuhinzi n'ubworozi ku buryo ntekereza ko niba ari mu rwanda koko ashobora kubikurikira ndetse niba ari mu mahanga ayo maradiyo ari ku mirongo y'ikoranabuhanga ku buryo akoresheje telefone simatifone cyangwa se akoresha interineti yabikurikirana bigera ahantu hose
bwana musabyimana jean claude dusigaje umunota umwe kugira ngo dusoze iki kiganiro sinzi niba hari ubutumwa bwihariye bw'umwihariko muri uwo munota ushobora guha umuhinzi w'umunyarwanda
murakoze ubutumwa bwo ntibwabura abahinzi n'aborozi ndetse b'abanyarwanda buri gihe tubagira inama yo guhora banoza umwuga wabo guhora banoza ibyo bakora aho bagize ikibazo bakegera inzego zibegereye dufite ubuyobozi bw'inzego z'ibanze buba bwarahuguriwe izi porogaramu zose tuba tuvuga dufite abakozi by'umwihariko bashinzwe ubuhinzi n'ubworozi baboneka byibura muri buri murenge tugira abajyanama b'ubuhinzi n'ubworozi baboneka hirya no hino mu midugudu abo bantu barahagije kugira ngo umuntu ushaka gukora ubuhinzi n'ubworozi kinyamwuga mu rwanda abikore ikindi nababwira ni uko leta yacu yabashyiriyeho ubufasha bukomeye aho imbuto nziza ziraboneka amafumbire araboneka ubwishingizi burahari imbuto zijyanye n'ubwatsi bwiza bukabura amatungo zirahari kandi ibyo byose leta ibashyiriraho buri gihe nkunganire niyo nkuru nziza mbaha nkabasaba rero ngo nabo ayo mahirwe bafite bayakoreshe bateze imbere ubuhinzi n'ubworozi nabo bibafashe guteza imbere imiryango yabo no guteza imbere igihugu muri rusange murakoze bwana musabyimana jean claude umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu nitwongera kubakenera muzatwitabire
tuzabitabira rwose nta kibazo murakoze namwe ye mugire umunsi mwiza kandi mukomeze kumererwa neza aho ngaho i kigali mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika rero ikiganiro muri isanga kiragenda kigana ku musozo reka tubashimire mwe mwese mwaduteze amatwi hari ababajije ibibazo ari n'abatutabonye uko twakira rome na jado bari mu burundi tubiseguyeho nshimire bagenzi banjye fatu arimasi kararano bafatanije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na gifure mutagoma mukomeze kugira umunsi mwiza